Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni ku wa mbere itariki mirongo ine na zine y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni saa kumi zo ku muhingamo mu burundi no mu rwanda ikaze mu kiganiro muri sanga giteramijwe na frederic nkundikije uyu munsi rero nk'uko tubivuze ni tariki mirongo ine na zine z'ukwezi kwa cumi na kabiri abakristo kw'isi yose mu kanya gatoyi barahimbaza umunsi mukuru mwiza wa noheli aha naho ku ijwi ry'amerika ndifatanije na bagenzi banje dukorana kugira ngo tubipfurize mwese umunsi mukuru mwiza wa noheli ikaze rero mu kiganiro muri sanga murwi mushasha w'igihugu c'uburundi bujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ugizwe n'abantu eka abakomiseri cumi na batatu bashinzwe amabanga akomeye yo gutohoza ubwicanyi bwabaye kuva ku muzo w'abadagi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'umunani na mirongo umunani na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani yamara umurwi w'imbere yaho wari wahawe amabanga yo kumenya ukuri ku bwicanyi bwabaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo itandatu na kabiri n'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani icegeranyo cyakozwe n'umurwi wabanjirije uyu murwi mushasha cerekana ko hatorokanijwe amakuru mu ntara zose cumi n'umunani mu makomine cumi na rimwe hamwe no ku mitumba no mu makaritiye birenga miliyoni zibiri yerekeye amabi n'ubwicanyi byakorewe abarundi kuva mu myaka itandukanye irimwo igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu n'icenda igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo inani n'umunani igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na rimwe igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri hamwe no mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu mbega amabanga yo murwi mushasha atandukaniye he n'amabanga yari yashinzwe umurwi wawubanjirije insiguro yo gutangura gutangurira amatohoza ku muzo w'abadagi mu Burundi yoba ari iyihe uyu munsi rero mu kiganiro muri sanga twatumiye umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ambasaderi Pierre Claver ndayicariye uh, mwiriwe neza ambasaderi ndayicari
e, mwiriwe mumenyesha makuru murakomeye
ego ndakomeye cyane imana ishimwe yego ni byiza mwiteguriye gute umunsi mukuru wa noheli
aha turiko turavugana ndakubwire ko mvuye kuraba ababyeyi bakiriho mu ntara ya karusi aho mvuye rero mbona ko abantu batekanye ababishobora bararondera udufungurwa twiza ababishoboye bagasangira n'agacupa aho nciye haratekanye ni byiza cyane rwose rero ariko tutarinze rero gutesha umwanya bari baratwumviriza reka tubahe ijambo mutubwire ahanini ubwa mbere na mbere ukuntu mubona amabanga mwashinzwe
amabanga ushinzwe n'igihugu yamara amabanga minsi yose ahambaye nicyo gituma imbere y'uko uyatangura bama badusaba kurahira indahiro nayo yerekana ko ibyo ugira utangure kurangura washinzwe n'igihugu n'abarundi ari amabanga koko ahambaye amabanga nayo ashingwa abapfasoni abashingantahe abagabo ni ukuvuga ko wizewe n'igihugu ni ugukora ukurikiza amategeko ni ugukora cyane cyane nka twebwe tuvuga tuti turondere ukuri ukuri gukiza ukuri gufasha gushinga inkingi zo kunwanisha abarundi abarundi b'ubwoko bwose abarundi bo mu ntara zose kuko abakomeretse ku ngorane zashikiye urundi bwacu ni benshi
amabanga mujejwe rero n'amabanga akomeye cyane rwose kuko aratandukira ikindi kiringo cyo kuva ku muzo w'abadagi murashaka kutubwira icyatumye amabanga mujejwe eka umurwi murongoye ujejwe atangurira ku muzo w'abadagi
igihe bagenzi bacu twasubirira bashikiriza icegeranyo mfatakibanza hari mu ngoro yo mu kigobe aho abashinga amateka n'abakenguza amateka bari bicaye kubumviriza hanyuma barasoma icyegeranyo bashikirijwe n'uwo mugwi wahahora bongera barumviriza iraporo bashikirije mu kigobe ahasasa inama nshingamateka hanyuma haraba ibibazo bitari bike ibyo bibazo byasohotse muri iyo nama ihambaye byerekanye ibintu bibiri ubwa mbere byerekanye ko ibidushikira mu burundi byose cyane cyane muri ibi bibi bituma abarundi bacanamwo mu byerekeye ubwoko mu byerekeye politike mu byerekeye intara basanze ko hari icyo bipfana n'imbuto mbi abigeze kurongora uburundi b'abanyamahanga babibye mu gihugu cyacu niho bashaka intumbero bati oya ni ukurondera mu mizi duhere ku gihe abazungu bari bakiri ngaha mu burundi aribo barongoye igihugu hanyuma turabe icyo bipfana n'ibi abarundi bakora baguma bakora ari ibyabaye mu mirongo itandatu mu mirongo indwi mu mirongo umunani reka mbere no mu mirongo icyenda na gatatu n'ibyakurikiye icyo ni ikigwa cya mbere ikigwa cya kabiri abashingamateka n'abakenguzamateka eka mbere n'inzego z'igihugu zavuze ziti uyu mugwi ni ukuwongerereza twavuye kuri cumi n'umwe ubu turi cumi na batatu ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko babonye ko ibikorwa biremereye nicyo gituma baduhaye abandi baba cumi na batatu ariko ntituzokora twenyine tuzokorana n'abarundi b'ubwoko bwose b'intara zose kuko ukuri turondera kuzovugwa n'abarundi bakubonye hanyuma abarundi twifuza ko twokora kugira tunwane n'abarundi bo mu ntara zose bo mu bwoko bwose kuko ni twebwe twakomeretse twese hamwe turi kumwe amabanga rero mujejwe muri iki gihe aza kwihweza ubwicanyi n'amabi yose yakozwe gushika mu bihumbi bibiri n'umunani ariko hariho abantu benshi bavuga ko mwari mukwiye no gushika ku yindi myaka yakurikiye gushika no muri iyi myaka turimo aho muhavuga ku
icyo iyo wumvise abarundi bamwe bakivuga ni ukubumva bamwe basohora icyiyumviro nk'icyo bashizemwo agacanwa akariro ka politike ariko jewe numvirije umushikiranganji w'ubutungane iyo nabisiguye neza mu kigobe yavuze ati niduhagarare ngaho dukore kuko niho tubona ko uburundi bwari buvuye mu magume inzego z'ubutungane zari zitanguye gukora by'ukuri inzego rero z'ubutungane ziriho icya kabiri abavuga gutyo ni ukubumva kuko abakora ibibi bava mu karere cyane baba mu burundi ega abanyakibi bamaho mbega ko turi turaganira ku jwi rya amerika ntiwumva amakuru asohoka ku minsi yose ko abanyakibi bama bariho aha rero nuvuga ko ari intumbero y'igihugu ni intumbero ya leta hariho intango aho utangura gukorera hariho iherezo leta y'uburundi yashimye guhagarara mu bihumbi bibiri n'umunani kuko ibona ko kuva icyo gihe inzego z'ubutungane zikora
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika reka duha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bari baraduhamagara turi kumwe na samuel samuel mwiriwe neza
mwiriwe neza ijwi ry'amerika mwiriwe neza muri he samuel
bujumbura mu burundi akazina k'ikirundi ninde
ni kwizera imana samuel kwizera imana murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku murwi mushasha w'igihugu ujejwe gutoza ukuri eka no kunywanisha abarundi umurwi mushasha ugizwe n'abakomiseri cumi na batatu murafite ikibazo icyiyumviro duga ku ijambo
dufite ikibazo nkagira n'intererano yego
ubwa mbere bwo natangura guteza uwo mushinga ntahe Felix Latore ndayicariye kuba yara yaritewe n'abashingamateka bakamutora ngo arongore uwo mugwi
yego duga ku ijambo
kamara mbere ku kibazo noca ngutangire burya ko bajya abantu bajya kujya mu ngata bajya mu guharungowe na n'uta musenyeri bo batahe mu mirongo icyenda mu mirongo umunani na gatandatu ku muzo w'ababiri ku muzo w'abadage mu burundi bari bahera bari bahereye imbere gatonya mugabo ukaba ubona mu cegeranyo bashikirije abashingamateka n'abandi bashikirije abarundi n'amakungu muri rusange ubona ko atari cegeranyo gishimishije cyane kuko n'ikimenyamenya ni uko yaba cyabaye icegeranyo yaba barashyize ku ihangiro ntumbure bari bihaye cyane ababatumye ari babahaye ni uko bari kutababongera mugo urabona ko bakwiye kwitoza ntibabongera bisabashima guha amabanga abona uwurugiye mushasha none be babona yuko mu kingo kijya kingo cy'imyaka ine babaha kuva bazoshobora kuba hari ikintu kiboneka bamaze gushikako ku byabaye kuva ku muzo w'abadari gushyika ibihumbi bibiri n'umunani aho bazogeze icyo ni ikibazo hamenyerera nayo novuga nti imigwi nk'iyi tugiye kuraba nk'akarorero mu kuko ari yashyizweho mu biganiro by'iyarusha ugiye kuraba fondima yayo cyo ukaraba nk'uyu mugwi mu biganiro mu miganiro by'iyarusha bavuze ko uzoca ushyiraho n'ubutungane bwa mbere na justice na cha justice cyarimo ntabwo yari severe honyine na je yarimwo kuvuga na justice ko yarimo mugani kuvuga ko ubuzotohoza guca ntuhane nibaza ko ari umugwi uba ufite akazi katoroshe kuko ugira intambamyi nyinshi na cyane cyane mu kugira baronke abantu baza kubaha amategeko nyayo bamwe baza kuba ibishinga ntahe kugira bati batsinda abo bantu hamwe no kugira ngo nkumbure bazoshobore kwegeranya bijya binabwo rusange bayambamwa abantu hakurya uyu mugwi wa kirigi bari bari bakoze nosaba rero ko wumbure uzokora udakoreye kuri politike udakoreye kuri politike udakoreye ku byumviro by'abanyapolitike ahubwo uzi ukore nk'umugwi wigenga novuga urimo inzobere udakora egisiteri hanyuma kugira ngo uzoshobore kugaragariza neza abarundi babone injyane zagezera mu burundi babone imizi y'amacakubiri cyangwa injyane zagezera mu burundi kugira ngo nkumbure leta zizokurikira zoza zirabanza shesi zironka aho zizokwitunga mu gukemura ibibazo kanaka kuko biba bamaze kumenyekana biba bamaze kubona imizi y'ingane burundi bwagiye batanu kuva mu kahise murakoze murakoze samuel ambasaderi pierre claver ndayicariye icyiyumviro intererano hamwe n'ikibazo bya samuel muduge ku ijambo
ndashimiye cyane samuel yabajije ikibazo gitomoye yatanguriye ku mugwi wahahora bagenzi bacu ubwa mbere ho ntushaka gufata icyo kibazo mvuga nti twebwe tubasubiriye ntitwaje kunena kugaya ibikorwa bakoze ibikorwa bakoze birahambaye cyane novuga ko kuri twebwe ari semo isemo badusigiye n'abantu bakoze bakajya ku musozi bagasitura amasinde aho bagejeje rero tuvuga tuti ntibahindutse kubera batakoze neza bahindutse kubera ko minsi yose inzego za politiki inzego z'igihugu zirafise ingene zifata ingingo twebwe rero tuvuga tuti ibyo bakoze ni byiza ibyo bakoze ni intambwe ihambaye tuzobikorera ko tubandanye ikivi icyo ni icya mbere icya kabiri bari bahereye ku matariki yegereye ukwikukira bw'igihugu hanyuma ubu naho tuzohera ku ntwaro y'abazungu urumva ko ari intumbero y'igihugu nabisiguye mvuga nti abarongoye igihugu inama nshingamateka na nkinguzamateka bavuga bati ubwo ibyama bituzingamika mu gihugu cyacu amacakubiri y'ubwoko ingeni bya politike byama bituzingamika ntacyo bipfana n'urubuto rubi abanyamahanga abazungu bateye mu gihugu cyacu aha rero sinoharandira novuga nti twebwe tuzokora dukurikije ibiringo baduhaye aha mbere ngira simbize mvuga ko uyu mugwi mushasha nawo nyine wararahiye tuzokora dukorana n'abarundi uko kuri tukurondere mu barundi n'abarundikazi abakomeretse bashatse guterera mu kuvuga ukuri tubumvirize n'abatakomeretse bakunda ukuri kuko icyo igihugu cyifuza ni uko abarundi bomenya ibyabaye hanyuma abarundi bakamenya abashoboye kwigenza neza muri iki gihugu kuko hari abakijije abandi bose ntibakoze ibibi abarundi b'ubwoko bwose tubaronderamo ukuri bari mu ntara zose tuzokorana nabo tubasange mu ntara mu makomine mu mitumba harimo ababa mu bisagara uko kuri turondera tuzogenda buke buke cyane cyane turondera ukuri gukiza abana b'abarundi n'abarundikazi bariko baravuka bariko baravuka kugira ngo umuntu w'umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa ntiyitirigwe iki batakoze kandi byakozwe ataranavuka nicyo gituma uko kuri turondera ari ukuri gukiza kugira kuba ukuri k'ukuri ni uko kuva mu barundi bakakuvuga barakubonye ntihagire uwubeshera uyundi hanyuma mpeze mvuga nti uko kuri tuzokuronka gute ni ukurondera ubuhinga bwo gufasha abarundi bafite ibyo bavuga bakabishikiriza badateye ubwoba kandi uko kuri kudateye ubwoba uyu mugwi severe rero uzokora udatera ubwoba umurundi n'umwe atamututsi atamuhutu atamutwa n'umwe atega ubwoba ariko uko kuri twifuza ko kokiza niko kuzoba inkingi y'ukunwanisha abarundi ntidusubire kurabana ribi kandi ataco dupfa mu burundi dusangiye ugupfa no gukira muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na john muriwe neza
mwaramutse mwaramutse muhiga john
ndi muri ayowa ayowa twibutse akazina k'ikirundi ndayizeye ndayizeye john duga ku ijambo turi kumwe na ambasaderi Pierre Claver ndayicariye akaba ari umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe kurekuranira reka gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi duga ku ijambo ndamuramukije nyakubahwa Claver ndanamwipfuriza umwaka mushasha na noheli nziza
arabumva
mfise ikibazo n'intererano yego ndahera ku kibazo yego ndumva yuko umugwi ugizwe n'abantu bakeyi cyane ku ntara cumi n'umunani dufise mu burundi nyuma n'imyaka babahaye barangirizamo ibikorwa ko ari bakeyi kandi akaba ari intara nyinshi n'amakomine menshi bafise ububasha bungana gute kugira ngo bazo bazobe barangirije mu makomine mu mitumba n'amazone agize buri ikomine ko umenga ikiringo babahaye tugereranije n'ubunini bw'igihugu ari buniniya cyane hanyuma ikindi kigira kabiri ni ikibazo kandi ku banyagihugu mbega abo abazovuga ukuri kw'ibyabaye mu kahise bategekanya gute kuzobakingira kugira ngo ntazogire ingaruka mbi izobashikira ku kuri bazoba bavugishije hanyuma ikindi kigira gatatu mbega abo b'umuzo w'ababirigi baje kudushiramwo injyane zituma dutandukana n'akarangamutima kacu twavukanye k'abakera mbega nitwasanga koko nk'uko tubizi ba sokuru babitubwiye ko aribo nkwezi y'ibara mu burundi nibasanga ari bo ikizokurikirana kuri bo cyo kuba bo hariho igitegekanya yuko bazobashengeza imbere y'ubutungane ku ntererano nayo nashaka numve ukuntu bategekanya ingene bazoshumbusha kuraba bazoba bakozwe ko n'ayo mabi kandi atari bo bayakweze n'inzirakarengane kuko nka batwege twakuze tutabona basokuruza nabo bagiyemo tuvuge mu mirongo irindwi na kabiri twababuze tugakura tutazi tudafise n'abaducira n'umugani hazokurikiraho iki muri ibyo byari ibyo murakoze ndabipfurije na noheli nziza n'umwaka mushasha ku ijwi ry'amerika murakoze natwe turabifurije noheli nziza n'umwaka mushasha murakoze john john ari mu ntara ya ayowa aho ni muri leta zunze ubumwe za amerika Eh, reka duhe ijambo eh, mushikirantahe ndayicari
Eh, na john ndamushimiye kandi nawe nyine ashikirije ibibazo n'ibyiyumviro n'intererano nziza bitomoye ikibazo ca mbere mbere nicyo conyene yashikirije yavuze ati umugwi ni muto ugizwe n'abantu cumi na batatu nimba ariko aranyumviriza kandi mbwira n'abarundi bose bari mu gihugu canje mu makungu uyu mugwi ugizwe n'abantu cumi na batatu ku cicaro gikuru ca bujumbura uzorondera n'abakozi bawufasha twita mu gifaransa cadre d'appui mu gisagara ca bujumbura no kuvuga ku mugwa mukuru ariko john nimba ariko aranyumviriza ndashaka kumumenyesha ko mu ntara intara imwe yose mu makomine tuzoshirayo abakozi baduserukira badufasha kuko uri mu ntara uba wegereye abenegihugu baba muri iyo ntara uri mu ikomine uba wegereye abenegihugu baba muri iyo komine ibyo tuzokorana nabo badusekera mu ntara no mu makomine tuzobikorana kuko nasubiyemo ndashimika k'ukuri kw'ibyabaye kuzova mu benegihugu abo benegihugu nabo bari mu mitumba bari mu makaritsiye mu bisagara abakiriho canke abacitse ku icumu canke abana b'imfuvyi eka n'ababonye aho hahambwe abantu benshi byose tuzobimenya tubibwiwe n'abenegihugu mu ncamake rero ku kibazo ciwe novuga nti mu ntara tuzogira abakozi mu makomine tugira abakozi baduserukira tuduge gukorana nabo twakoranye nabo baduserukira mu makomine no mu ntara ariko yumve ko umurimo nk'uyu ubutumwa nk'ubu tutobukora tudakoranye n'inzego z'igihugu abarongoye intara abarongoye amakomine abiyereye imana bamaze gukora igikorwa kitari gito mu madiyoseze amwe amwe ntarinze kudodagura ngaha ukuri turondera kuzova mu gihugu aba abihereye abandi tuzobamenya tu- tubabwiwe n'abenegihugu abitanze bagakiza abandi tuzobamenya tuvuganye tubibwiwe n'abenegihugu n'abakoze ibibi bikaboneka tuzobamenya tubibwiwe n'abenegihugu iyo ni inyishu ya mbere hanyuma avuga ati abazungu abazungu baba abadage baba ababirigi ibyo baba barakoze mbega mubatoye ko ari cyo bakoze kibi bizogenda gute hazoba inkurikizi yihe inyishu niyi tumaze gukora ibyo bikorwa tukatohoza tugaronka inyinshi itomoye tuzobishikiriza leta y'u Burundi inama nshingamateka inama nkenguzamateka mu byerekeye ha- imi- imigenderanire hagati y'u Burundi n'andi makungu leta irafise ingene izobikorera ko mugabo leta yadutumye kurondera isano riri hagati y'ibibi bishikira uburundi y'injyane zaciye mu burundi n'umuzo w'abanyamahanga umushikirantahe john ya- ikindi cya gatatu yego ni icyerekeye letemwe ibyabona nyine bazokingirwa mbega muzobakingira gute ngira nkubwire ko icyo ari ikibazo gihambaye kandi twatanguye kwiga buke buke twinjiye vuba turamaze kuyitarira ntituraronka inyinshi itomoye ariko ngira nkubwire ko nihagera ko turonka inyinshi itomoye iyo nyishu yo gukingira ibyabona byemeye gushikiriza ibyo bizi ibyo babonye tuzobisohora ibyo byiyumviro babyita metodoloji sitarateji ariko ntizovugira hejuru kugira ngo tukingire uwashikirije ibyiyumviro waduhaye amakuru mugabo ntitumenyeshe ku mugaragaro ingene twamukingiye ariko igihambaye ni uko akingirwa kandi birashoboka kandi birashoboka turabona ko tuzoronka inyishu y'ingene dukinga Eh, icya nyuma ni ingene hoba agashumbusho agashumbusho ku bakomeretse ku bababaye ku bibwe ibintu byabo muri cya cegeranyo navuga cya nyuma tuzoshikiriza inzego z'igihugu tuzoshikiriza ibyiyumviro bitandukanye byavuye mu bene gihugu kuko hari abenegihugu batifuza n'icyo basaba bavuga bati ese icompa nkamenya ukuri ingene byagenze uwanje akagenda simbone n'umubyimba simbone n'aho bamuhambye hari abandi bavuga bati twebwe twaramaze gutanga ikigongwe kuko n'umwe wacu yagenda yazimira tutazi iyo bamuhambye ntituzomuzura agihema ubabaye nawe yifuza indishi y'akababaro biri muri bya byiyumviro tuzoshikiriza leta ariko mu itegeko ritugenga twebwe uyu mugwi severe ari wo ukumenya ukuri n'ukunwanisha baravuga ko leta ikurikije uburyo ishobora kuronka ishobora gutegekanya uburyo bw'amafaranga bwo gushyigikira abo bababaye cyane ariko guhoza uwababaye ntibica mu mafaranga gusa hariho n'ibimenyetso bazoshiraho hanyuma uko kuri konyine kwamenyekanye kukaba ukuri k'ukuri kuvuzwe n'abakubonye ukuri kudaharirizwa gushikiriye uwakomeretse uwababaye uwabuze abiwe avuga ati ashi ndamenya ingene byagenze tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na thierry mwiriwe neza
mwiriwe neza frederic mwiriwe neza thierry muri hehe
mbere bujumbura mu burundi yego me akazina k'ikirundi ninde
ak'ikirundi nitwa ahishakiye thierry ahishakiye thierry duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
ntangure ndamutse cyane nyakubahwa umukuru w'uno mugwi Pierre Claver Ndayitariye yego hanyuma Frederic dewe bavuze ukuri bwa mbere nibaza nimba ari ugutohoza ukuri intumbero nyamukuru ni kugira ngo abarundi bashobore kunywana ariko banywane bazi ati bizagenze uku bamwe bose bafise ibyo bakoze hama habeho kurekuriranira mugabo jewe ibi bintu bariko barabivuga ndashika ahantu nkibaza kumbure ngira ngo n'uno mukuru w'uno mugore azeho kinyishura mbega none abanyagihugu nibajya hamwe bakavuga bakababwira bati ibi byagenze uko kuko umwe wese azovuga ibyiwe uwundi ibyiwe mu uwo mugwi nawe uzushyira hamwe hamubona uko ariko mbega umunyagihugu bizomugaruka ko gute kugira amenye koko ati bwa wundi wanyikiye n'uyu wansahuye n'uyu byagenze uko kubera ko nibyaje mu bitabo abanyagihugu nabyo bazapfa bamenya bizoherera mu bitabo bigarukire muri ya maraporo nyine niyo finance umusange yabaye y'ibyo bitabo gusa hanyuma frederic jewe iyo bavuze imigwi rimwe na rimwe ndahashika nkabitinya kubera ko ndibaza nti umugwi ushinzwe mu buryo nka burya mu by'ukuri aba ari umugwi wigenga kandi iyo baramutse barahira abarahiye ko biyemeje kutaduhemukira abarundi rero bavuze bati bagiye gutohoza ukuri hanyuma mu nyuma bigashika ugasanga habaye kuremerwa ntibatunganira ikintu ko babwiriza kugikora kubera ko batewe igitsure n'ubutegetsi nagomba ngire ko mbaza mbere nyakubahwa umukuru w'uno mugwi ntabwo bafise canke bariteguye kugira ngo bashobore kuzotunganiriza abarundi hamwe n'ihanze umunyepolitika baremera kugira ngo ibi canke ibindi ntibavugwe ntibivugwe bazoshobore guhagararira abarundi bakoresha intaha y'ibwiriza guca bashobore gutomorera abarundi ukuri uko kwagenze ngira ngo araza ko hanyishyura mbere ngira ko ndanababwira ndabatera akamo bo nyene bari muri uno mugwi bamenye ko nibaramuka bagiye bagakora mu nzira y'abantu bamwe bamwe bashobora kuba bari hejuru bagatinya igiture baduha baduhemukiye byiza nibabona bigoranye bazoce basukura basezere bikimeze neza murakoze cyane frederic murakoze ayishakiye thierry reka tumuhe ijambo uh, mushya nawe ndayicari agira icyo ababwiye ku bibazo mushikirije bibiri nakamumuteye eh, iki kiganiro kirahimbaye cyane kuko ababazi ibibazo baratomora nicyo gituma natwe mu kubishyura dutomora uwo kiri ndamushimire mvuga nti mbega ukuri kuvuye mu bene gihugu kuzoguma mu maraporo mu byandiko gusa oya icyo tuzokwihutira gihambaye uyu mugwi ndongoye tumaze iminsi tuganira mbere n'aho turi bashasha mu minsi iza tuzokwemerera abarundi ni uko ingene dukora ibyo turiko turakora ibyavuye muri bo bimaze gufata intumbero ko ari ukuri tuzoja turabidugana mu gihugu hagati buke buke buke buke tuvuge tuti hamwe twaca iwanyu mu ntara iyi mu ikomini iyi ibi nibyo tumaze gutohoza bimwe byavuye muri mwebwe ibindi byavuye mu bandi mbega hatugeze mubivuga ku iki iyo ntumbero yo kujya kuraba bene gihugu mu ntara mu makomine tuyirondera mu iki tuyironderamwo ukuri guhagaze neza ukuri kuzuye kubera iki ugiye mu ikomine kanaka ukavuga n'akarorero uti ngaha hari ibinogo rusangi cumi na bitanu twatoye muri iyi komine ubibwiye abarundi batandukanye mu bwoko abahutu n'abatutsi n'abatwa abaserukiye inzego zitandukanye abakuze babonye bimwe bimwe n'abakiri bato bumvise bimwe bimwe baraterera bakakubwira bati oya uko kuri muri ko muravuga ntikurakwira hari ibinogo rusange twaraye tumenye mutarashikako ibyo mu gifaransa babyita restitution restitution ni ukuvuga kujya turagira intambwe tuvuga aho tugeze kujya turajya kubaraba tubaza yuko ukuri twarose mu mitumba mu makomine mu ntara ari ukuri aho rero ntagire ubwoba information communication restitution kumenyesha aho tugeze kumenyesha abarundi ibyo tutararonka kumenyesha abakoze ibibi kumenyesha abakoze ibyiza kumenyesha abatwawe n'ibiza kubera iki kubera ko ugiye mu mitumba mu ikomine mu ntara ukavuga abantu cumi hafuye ijana wagize inama wateguye neza barakubwira bati subira utohoze nturashika ukuri nturakumenya icyo ni cya mbere icya kabiri umugwi nk'uyu urarahira ego ni ubutumwa buremereye ni umurimo uhambaye w'igihugu erega nta mirimo y'igihugu yoroha cyane cyane uri kurasesangura uri kurazura kahise uri kurarondera ukuri ukuri rimwe na rimwe gutera ubwoba abo gutera ubwoba ba mbere n'abababaye abo gutera ubwoba ba kabiri n'ababikoze abo gutera ubwoba ba gatatu ni ababana b'abahutu n'abatutsi b'abatwa bose usanga bashyigwa ko ibibi batakoze mbere byakozwe batanaravuka none ntiwumva yuko uko kuri gukiza ugwaruka gukiza abavuka uno munsi guhambaye uko kuri turondera ni ugukiza ugwaruka abavuka ubu kugira umututsi ntiyitwe umwicanyi kubera hari umututsi umwe cyangwa babiri bakoze ikibi umuhutu ntiyitwe umwicanyi kubera hari umuhutu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bakoze ikibi ikibi gikorwa n'umuntu ntigikorwa n'ubwoko nzokwama mvuga muri ubu butumwa igihugu cyanshinze k'ubwoko butica hica umuntu hica abantu nibyo mu mategeko bita resonsabirite perisoneri hari n'ikibazo abajije kakamu yateye kavuga ku byerekeye igitsure mu gihe hogira nk'abategetsi batera igitsure mu mabanga mujejwe mu byifatamo gute
ngira uyu muntu nimba ari nimba aba mu burundi sinzi imyaka afise ngira ngo yarabonye abarahiye hanyuma jewe novuga ko mu mabanga nahoramwo bitari byoroshe nahone narakoze uko nshoboye hanyuma igitsure igitsure kikuremereye uba warahiye mu kigobe utazi ubutumwa washinzwe ingene buremereye abagabo abagore abashinganari n'abapasoni baraye mu kigobe jewe ndabizeye kandi nihereye ko nzosaba imana icyo gitsure n'uzokindabisha ko ntikifate
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na fabien mwiriwe neza murihega fabien
turi mu rwanda akandi kazina ninde
ni byukusenge yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
ndumva ibyinshi bagiye babibaza cyane kwari ugushimira k'uwo mugwi dushimira nyine ko igikorwa ugiye gukora ari cyiza cyane ndumva ibibazo byo benshi bagiye babibaza ndumva byabajijwe cyane murakoze murakoze fabien reka duhere ijambo kandi eh, jean bosco jean bosco mwiriwe neza
Mwiwe neza murihega jean bosco
i Kigali mu Rwanda kigali mu rwanda kandi kazina ninde
niyo nkuru irambuye eh, duga ku ijambo ikibazo cy'imviro mu kanya gato
Eh, reka mbanze nifurize uyu munsi mukuru uwo mutumire n'abarundi bose yego murakoze
namwe abamenyeshamakuru bakoze ibya amerika murakoze cyane natwe turabifurije umunsi mukuru mwiza wa noel na n'umwaka mushasha
akaba twese Eh, ikintu mbere ngira banze nisabire uwo mutumire mwatumiriye baze batubere intumwa ya rubanda kuko na- n'amabanga yarajejwe yayakoze neza kandi nta gihe na cyo zigeze bamuvuga nabi mu mabanga yarajejwe n'amabanga bamutumye bamutumye burya gufata ririya bendera ry'igihugu ukajya kurahira imbere y'umukuru w'igihugu ni ibanga rikomeye cyane rwose kandi atenguye abaturage iyo ba- iyo bahemutse ariko ikintu tumusabye nk'urubyiruko twapfutse dusanga ibyo bintu byarabaye turamusabye badushakire ukuri kugira ngo kujye ahagaragara twese tu- tumenye ukuri aho kuri kuko nk'ubu ngubu uraje nko mu bindi bihugu dufate nk'u rwanda ubu abana bari kuvuka barabona bazi ukuri kose uko kumeze natwe tubashaka kumenya ukuri k'uburundi kose uko guhagaze kugira ngo ubutungane bw'uburundi bushakishe abo bose ese n'ubu basanze mu ba- harimo abagize uruhare bari muri leta y'uburundi bafite icyo babikoraho ikintu cya mbere twusaba ni uko niyo hoba harimo ufite uruhara muri biriya bintu yoba ari muri leta y'uburundi nawe yoza ahagaragara agahanwa agahanwa nk'abandi ntihabemo ikimenyane n'akamwana wa mama bakabahana bose ariko iki- icya mbere bazubake n'ikibazo gihurira k'abantu bose hatarebye ngo uyu ni naka cyangwa uyu ni naka ibintu by'ivanguramoko byazanywe n'ababirigi n'abadage turashaka ko leta y'uburundi kandi si ukuvuga ngo leta y'uburundi leta y'uburundi yo yabikuyeho turashaka ko ukuri kujya habona twese tukamenya ukuri ahantu kuri murakoze murakoze jean bosco um, fabien kawewe asa n'uwari kurashima ah, akaba yavuze ko ibibazo byinshi byabajijwe ariko nagomba ndabaha ijambo ah, ndayicariye mugire icyo muvuze ku bishikirijwe na jean bosco
ahubwo umengo ni fabiano niba ntihenze
Eh, fabiano asa n'uwavuze ko eh, ashima akaba abateye akamo ika ariko arabakeza amabanga mwa- mwashinzwe Eh, jean bosco niwe yari kuvuga ko eh, niwe avuze ubwa nyuma
Eh, murakoze icyo nubwira abarundi canke n'abo ariko barashikiriza ivyiyumviro ni uko uburundi ni igihugu gitoya icyo ni cya mbere uburundi ni igihugu tuvuga ururimi rumwe icyo ni cya kabiri uburundi ni igihugu dukifise a- bamwe bamwe babonye ibyabaye ari ibyabaye mu mirongo itandatu mu mirongo indwi mu mirongo umunani mu mirongo icenda abariho bose ntibapfuye hajya nta kiza gihitana bose imana yamikora igasigaza ibyabona bimwe mbere birasigara ukayoberwa n'ingene byagenze ugasanga n'igitangaro icyo nubwira abo bantu bose bibaza bati ukuri tuzokuronka gute nobabwira nti ahubwo muduterere barundi barundi kazi turonke icyo twokwita metodoloji ni ukuvuga ubuhinga bwubahura abarundi n'abarundi kazi mu bwoko bwose mu ntara zose mu myaka yose kuko hari n'abakuze harimo n'abatoya batubwira ukuri uko kuri kuva mu mitumba nta kindi nosubiramwo uko kuri kwabereye mu makomine ibibi n'ibyiza byabera mu makomine mu maprovense kera hari amarondisema uko kuri turondera ni ukuri kwerekeye abakoze ibyiza ni ukuri kwerekeye abakomeretse abahitanwe n'ibiza ni ukuri kuvuga n'ababikoze bamwe baracariho niko twiyumvira abandi baramaze gushengera ariko muri iyi migwi nk'iyi igihambaye ni iki ni uko umwana w'imfubyi yasigaye avuga ati ngira sezeri y'isi menye ingene papa yagiye mama yapfuye hanyuma abarundi ntibogira ubwoba ahubwo tubafashe kuva mu bwoba bakunda ukuri kuko umugwi w'abantu cumi na batatu bonyine ntacyo woshobora tudakoranye n'intara ni makomine n'imitumba n'amadini n'amashyirahamwe atandukanye aho hose hari abarundi n'abarundi kazi kandi abo bapfuye cyangwa bagize ibyiza bari mu bwoko bwose
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na toma toma muriwe neza egera telefone muvuge cyane toma ni amahoro muri hehe
yewe ahanini ubwa mbere mwana agomba gushima yuko mwashoboye kudutumirira uwo mutumire yego
hama gusa nariko ndibaza ni hajya akahise gategura kazoza niko dusanzwe tubimenyereye mu mico y'ikirundi rero iyo uri kurarondera kahise ugahura uri kukarondera umenga hariho aho ugomba guhengamira gusumba ahandi ndakunda kubona iyo bariko bararondera ibintu by'akahise uhengamira uruhande rumwe ntiwigera uronka ukuri gukwiye wamubura uronka ugu- ukuri ibice mirongo itanu ku ijana ibindi bice mirongo itanu nabyo ugahura n'ikinyoma andiko mvuga mfatiye kuri iki bavuze yuko eh, gutohoza ukuri bazohera mu gihumbi n'amajana munani na mu guharuye kuva uburundi bwikukira gushika muri bibiri n'umunani abamubanzirije nta kintu gikuru tubona bashitseko abona bizomworohera hama ikindi naco hariho ibintu turaba kahise ka hafi yarateguje amatora ibiringo bishika bibiri ayo matora yonyene yagiye arakurikirwa n'imbururu abantu bavuga yuko harimwo amahinyu harimwo amahinyu mugabo nawe akerekana ko atamahinya ahari none ubu yotwizeza gute ko ukuri azotohoza hariho n'abarundi bahunze bari hanze batemberewe no guhonyora ku butaka bw'uburundi nabo bafise amabi yababaye ko canke baba bagirizwa abona azogira uh, u- itohoza ri- ringana gute byizewe na bose muri rusange bakavuga ati ni mukuri mu gihe hariho n'aba- n'abo baba bakimwidogera mu byaranze amatora y'uko nawe yoba atavyitwayemo neza ikibazo c'iwanje cari ico hama dusi- aduhe umuco murakoze murakoze toma reka tuma ijambo agire icyo avuze ku byo mushikirije ku makenga mufise Alo?
ntibagira kubera ko akirabishije amabanga nahoramwo ndamubwira ko umunsi ejo igihugu comujeje amabanga ejo canke hirya y'ejo uyu munsi nta umuvuga ejo nta umuvuga umunsi winjiye mu ibanga mu burundi no mu bindi bihugu bitandukanye abantu baca batangura kurondera mbega ujya ameze gute yigenza gute ubwoko bwiwe n'ubu haturuka hehe ibyakozwe imirimo naranguye ubutumwa naranguye uwoshira abarundi batandukanye hamwe abanyamigambwe batandukanye hamwe amadini atandukanye hamwe amashirahamwe yigenga atandukanye hamwe icyo nita abashingantahe n'abapfasoni bazi kubona imirimo irangurwa urondera umutekano n'amahoro y'igihugu jewe ndizeye ko ibyo naranguye mu myaka iheze byarondera amahoro n'umutekano ku gihugu ariko icyo nzi cyo umuntu ariko arakora ntashimwa na bose ntashimwa na bose kuko abo batamushima hari ibyo baba bifuza bitandukanye n'ibyo ariko arakora kandi yitwa ko ariko arakurikiza amategeko aho sinoharandira ibikorwa turangura imirimo turangura harya kenshi na kenshi ishimwa haciye imyaka cumi cumi n'itanu kujya abarongoye igihugu benshi bakora ugasanga bavuzwe neza batakiri ku butegetsi hahize imyaka mirongo ibiri mirongo itatu icyo sinogiteba ko ndagihegeje yanyumvise ni umurundi avuga ikirundi hanyuma mu burundi turazinanye ibivugwa nabi na neza minsi yose urondera igituma bivugwa gutyo neza cyangwa nabi ariko sindi mutagatifu hari ibyangoye ambabarire mugabo yumve ko iyo ukurikije amategeko ukagwanira umutekano w'igihugu n'amahoro y'abarundi benshi uba wagerageje ikibazo cya mbere n'ishuri rero ngaruke ko ati guhengama guhengamira aha cyangwa ahandi birabaho ndabyemera ese uyu muntu agiye gushyikiriza ikibazo yoza araduhanura akatuguma hafi kugira ngo umunsi yabonye duhengamye adukebure atubwira ati bakomiseri muri severi gerageza ukuri muri ko murarondera kube ukuri gukiza abarundi bose jewe sinkekeranya ko ukuri tuzorondera na bagenzanje ni ukuri kwerekeye ibyabaye ibyo byabaye byerekeye abahutu n'abatutsi n'abatwa mbere n'abanyamahanga barimwo ahubwo ndabivuge neza mu bapfuye mu bakoze ibyiza mu batotejwe harimo abarundi bize n'abatize harimo abasirikare harimo abihebeye imana harimo inshuti zacu harimo n'abatacu dupfana ese twokwiga kuvuga ukuri kwerekeye abantu bose batandukanye kuko ntitwokwama kubogoza atacabaye ko tubogoza tukama rero twidodomba ni ukubera ko hari ibyabaye niko kuri inzego z'igihugu zashinze uyu mugwi ndongowe severi kugerageza kurondera mugabo ukoranye n'abenegihugu hanyuma ndamusaba akantu ka nyuma nibajya kumuraba bakamubaza ati we wabonye iki aravuga ukuri azabafashije uburundi bwacu ukuri ni ikintu gihambaye cyane rwose kandi ni ikintu abenshi bagaruka ko mu biganiro byacu kuvuga ukuri rero ni ikintu gihambaye cyane haba ku biriko biraba eka n'ibintu byose byoba biriko birakorwa reka duhe n'ijambo kandi wundi munywanyi turi kumwe Raymond mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe kandi mwanaramutse neza ahubwo yego me muri hega Raymond
i kigali mu rwanda yego akandi kazina ninde
ruhamya ruhamya murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku mabanga yashinzwe umurwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri reka no kunywanisha abarundi duga ku ijambo
ikintu nagira mubaze yego baravuga ku bwicanyi ariko ahantu habaye ubwicanyi kuriya b'igitsina sibyo ese abakoze ayo mabi ko hari abanduzwa indwara umugera wa sida n'izindi n'abana bavuka muri iyo kese ese bo bazabakoraho iki ntawe kantu agira ngo aze kutubwiraho baravuga cyane ku bwicanyi ariko ntibarebe ibindi bigenderaho ubundi bwangizi bubamo gusahura ibiki gutwara imitungo itari iyawe ese ibyo ngibyo bazabikoraho iki murakoze hemo reka duhe n'ijambo kandi christophe mwiriwe neza christophe muratwumva ndabona telefone ya christophe itari kwirakora reka ikibazo cya remo baracishura mu kanya ariko nagomba mpe n'ijambo kandi na louis michel louis michel mwiriwe neza
mwaramutseho mwaramutse muri hega louis michel
ntabwo nkumvise neza muri hehe
mu rwanda murafite ikibazo murafite icyumviro
mfite ikibazo ndagira ngo dushimire umutumire yego avuze neza cyane avuze ko ukuri ukuri kuzerekanwa n'abarundi ubwabo bya bintu ni byiza cyane rwose kuko nibo babonye ibibazo nibo babwiriwe n'amahano yagiye aba nibo bazerekana ukuri ariko ndagira ngo mubaze ari ahantu yavuze hari ibintu byabaye muri mirongo itandatu mirongo itandatu kugera muri mirongo irindwi birarangira ubwo no muri za mirongo inani byarabaye biguma aho ngaho muri mirongo cyenda mirongo cyenda na biraba biguma aho ngaho ibyo bintu bakunze barabyihorera ubu rwose koko abarundi bizere ko koko ukwe- ukuri kugiye kujya ahaga- ahagaragara noneho ibyari byarahishwe bigiye guhishurwa murakoze cyane muramuke murakoze louis michel eh? reka duhe ijambo ambasaderi ndayicariye agira icyo avuze ku byashyikirijwe na hemo avuga ati reka si ubwicanyi bwonyine hariho n'izindi ngaruka gusahura amatungo y'abantu reka kwanduza indwara reka n'icyo kibazo cya louis michel eh, muduge ku ijambo
Eh, barakoze abo bashikirije ibyiyumviro n'ibibazo nshime mvuga nti iyo habaye ingorane mu gihugu ibiba bikurikira si ukwicwa gusa hariho gusahura hariho kwangazwa hariho abantu bagwara kubera ibyo babonye hari n'ababona ibintu bidakwiye kubonwa n'amaso bikabarengera ugasanga haheze iminsi mike bagwaye barirutse mu mabarabara ibyo byose uri kuriga ibyabaye ugerageza kubishyira hamwe ariko nahone ndasubiyemo nshimitse uko kuri turondera kubera turiko turakurondera duhagaze ku makuba menshi yagiye akurikirana ku burundi bwacu hari ibyabona bimwe bitakiriho hari ibyabona byabuze twose na byose mu miryango iwabo ariko hariho n'ibyabona bikiriho icyo kibazo rero c'uwo mugenzi yabagira ati hari n'abagwara kubera bakorewe bya mfura mbi none ntiwumva ko ari bya bibi turondera gusasangura tukamenya uyu yakomeretse gute ku mutima ku mubiri uyu yagwajwe n'iki ingwara z'ingwano cyangwa ingwara yatewe ibyo ni ibibazo bihambaye mu gifaransa noyita verite multifacete verite multidimensionnelle ni ukuvuga ukuri gufise imitwe myinshi ukuri gufise amaboko menshi kuko ibikomere abarundi baciyemwo ni ibikomere bitandukanye ndasubiyemwo byinshi tuzobimenya tubibwiwe n'abarundi nicyo gituma mu mugwi severe tuzokoresha na bamwe bita psikologe abantu bize kumviriza abahahamutse tuzokoresha abacamanza aba expert juriste badufasha kumenya bati mbega zirya manza zaciwe mu bihe igihugu caciyemwo zaciwe zikurikije ingingo z'amategeko ibyo rero urumva ko ari umurimo uhambaye iyo verite multifacete verite multidimensionnelle niyo abarundi bakwiye kudufasha gushikiriza uyu mugwi severe severe ni cumi na batatu twenyene ntaco tuzoshobora nico gituma mvuze nti abantu buke buke bubahuke bubahuke kuraba ukuri bubahuke kuvuga ukuri dukire dukirira hamwe dukiza abarundi dukiza abahutu n'abatutsi n'abatwa mbere n'abanyamahanga hari abatotejwe hari abatotejwe b'abanyamahanga aho niho nogeza Ego ku me- kibazo cy'uyo yavuze abagwaye bagwajijwe n'ababaho- n'ababafatiye mu mashamba cyangwa ahandi hari n'ikibazo cya louis michel eh?
hanyuma sabwe hari n'ikibazo cya louis michel avuga ko ha, hariho ibyaha byinshi byakozwe mu myaka ya mirongo itandatu mirongo irindwi eka no mu- ma- mirongo icenda ah, akaba afite amakenga kuko ukuri kutazohava kuja habona
namwumvise cyane louis michel kandi ndamushimiye ko yamaze nko kutugirira impuhwe yavuze ati ibyo bikorwa uyu murimo uko kuri ubwo uyu mugwi w'abantu cumi na batatu bazowushobora nizo mpuhwe za mbere Mishele yagize yego ngira mvuge nti igikorwa nk'icyo utagikoze uri leta uyu munsi mbega kizokorwa ryari ko twama twinjira mu ngorane tugasanga ingorane uburundi bwinjiramo ni za zindi zitumwa na bya bindi bitigeze bimenyekana cyane ugasanga byitirirwa bose kandi byakoze bake ahubwo louis michel ngira ndamubwire nti nareme ibyabaye mu mirongo itandatu hari ababibonye ibyabaye mu mirongo itandatu mirongo indwi hari ababibonye n'ababyanditse ibyabaye mu mirongo umunani mu mirongo itandatu mu mirongo indwi turetse ko hari ababibonye n'ababyanditse hari abo byakoze ko bakiriho abo bose ndondaguye n'abandi ntadondaguye nibo tuzofashanya tukagerageza kubaka mvuze kubaka ukuri mugabo uko kuri umunsi kuzoba ukuri kuzuye ni uko bisaba ko intambwe yose tugize tujya turaduga mu gihugu mu ntara mu makomine mu mitumba tubabwira tuti severi igejeje aha mbega ibi byavuzwe mu ikomine iwanyu nibyo cyangwa ukuri kugeze ku mirongo icyenda ku ijana nimba kutaragera ku ijana ku ijana habuze iki hanyuma rero ibibuze babitubwire icyo dusaba ni uko atawobeshera uwundi amuziza ubwoko amuziza intara amuziza ibitabaho noneho bizoshoboka cyane cyane ukoranye n'abarundi batandukanye kumviriza abarundi bicaranye batandukanye mu bwoko mu madini mu migambwe bituma uronka ukuri kuzuye ariko kumviriza abantu b'ubwoko bumwe b'umuryango umwe b'intara imwe b'idini rimwe b'umugambwe umwe b'ishyirahamwe basangiye ari bamwe ukuri ntakuzoronka ndabona akanya kariko karihuta abarundi bari hamwe murakoze murakoze ndabona akanya kariko karihuta ariko sinashaka ko turangiza ikiganiro mutatubwiye cyane cyane ku byerekeye nk'uburyo muzokenera turabona ko amabanga mwashinzwe ari amabanga akomeye cyane rwose ikaja no kuatandukira no ku kiringo c'imyaka myinshi cyane rwose uburyo buzova he kugira ngo mushobore kurangura ayo mabanga yose murafise imigambi yo kusaba nk'amakungu akabafasha
uburyo umugwi severe ukoresha ibyo ndabivuga nkurikije icyegeranyo bagenzi bacu twasubiriye badushikirije uburyo severe ikoresha umugwi buva muri leta abagenzi b'abanyamahanga bake bake baramaze kwerekana ko bifuza kudushyigikira ariko urabye ibihe twaciyemo mu minsi iheze baracitonda baraca baracikwega baracakwega amaguru jewe rero si nkekeranya leta y'uburundi inama nshinga amateka na nkenguza amateka badushizeho bazi ko bazoduha uburyo bw'amafaranga bw'ibikoresho bw'abakozi tuzokorana kuko uyu mugwi urahambaye kandi umurimo bawushinze urahambaye mu by'ukuri turondera icyo abazungu banditse n'abapsikologe banditse bita terapi la verite ukuri gukiza ukuri gutuma umuntu avuga ati ashi ndamenye ingene byagenze ndabona akanya kagiye bagasaba ikigongwe ndabona akanya kagiye ambasaderi ndayicariye ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye turashimiye n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika baduteze amatwi cyane cyane abatwakuye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yegeranije iki kiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese kandi turasuye kubifuriza noheli nziza mugire amahoro mwese